iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese baragenda kurima bagaca barengana karimi bakamanuka gushika indani mu rukoko aho naho bashika ntiharimwo uyu ni tarisisi niyo ngabo buramatari w'intara ya bubanza yibutsa icyari cyatumye abanyagihugu baterekurirwa kurima mu rukoko iyo nkuru cyo kimwe n'iyindi yerekeye umwana yari yarabuze imyaka mirongo ibiri n'itatu mu gihe cya jenoside yatowe n'umuryango wiwe turabashyikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugume mwese ku maradiyo yanyu reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana mwaramutse neza aloyize
urakoze uriyana hirya no hino ku isi havugwa intambara ubwicanyi ubugizi bwa nabi hamwe n'amasanganya yabaye ndanse ubwa mbere ni muri nigeri abasirikare batatu bo mu nteko zidasanzwe za leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'abasirikare batanu ba nigeri nibo bishwe abandi babiri barakomereka inyuma y'aho baterewe bari mu bikorwa byo gukizura akarere ko mu mpanuko bushyira uburengero bwa nigeri umukuru arongoye inteko za amerika ziri ku mugabane wa afurika atangaza ko ibyo byabereye ku rubibe nigeri gihana na mali mu gace kagenzurwa na al qaida nko ku birometero ijana na mirongo icyenda uvuye ku murwa mukuru niyame uwo mutegetsi avuga kandi ko izo nteko ziri muri nigeri guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare b'icyo gihugu bariko barwanya iterabwoba muri ako karere harimwo no kurwanya abajabuka urubibe bava mu gihugu ca mali mu karere naho abarwanyi umunani b'abamayimayi barishwe kuri wa gatatu mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare ba frdc n'aba leta ya congo bariko bagerageza kwigarurira akarere ka rubero ku birometero amajana atatu mu buraruko bwa goma muri repubulika iharanira demokarasi ya congo liyetena jule cikudi umwe mu bavugizi ba gisirikare muri iyo ntara yavuze ko umusirikare umwe wa leta yakomeretse anasaba kandi ko abarwanyi b'abamayimayi abamayimayi bashira ibirwanisho hasi abamayimayi n'imirwi y'abanyagihugu bahawe ibirwanisho na leta ya kongo mu ntambara yabaye muri ico gihugu hagati y'imyaka igihumbi amajana cenda na mirongo icenda n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kugira barwanye abaganda abanyarwanda bari bateye ico gihugu kuva ico gihe hari bamwe batigeze bakwe ibyo bigwanisho kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka barongereje ibitero ku birindiro by'abasirikare ba leta mu ntara z'uburaruko n'ubumanuko bwa kivu urunani rw'ibihugu mvamakungu birongowe na arabiya sawudite byagiye hamwe mu ntambara yo muri yemeni byashyizwe ku rutonde rwirabura rw'ibihugu cyangwa amashyirahamwe ahotera ubuzima bw'abana ibyo biri muri raporo isohorwa na oni ku bana n'intambara buri mwaka iyo raporo yagaragaye ejo ku munsi wa gatatu igiye guhabwa akanama ka oni kajejwe umutekano ayo matohoza ya oni avuga ko mu ntambara yo muri yemen mu bitero byakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku mashuri n'amavuriro byahitanye abana amajana atandatu na mirongo umunani na batatu abagirizwa ibyo ubwo bwizi bwa nabi n'abasirikare ba leta ya Yemen bafashijwe n'inteko mvamakungu ku rundi ruhande n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti eh, hamwe n'umuhari wa al qaida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bani kimune yahoze ari umunyamabanga mukuru wa onu yarakuye muri raporo y'uwo mwaka arabiya sawudite ku rutonde rw'abagirizwa amabi akorerwa abana inyuma y'aho icyo gihugu kivugiye ko kizoca gihagarika imfashanyo giha oni abaregwa bagirizwa kwinjiza abana mu ntambara kubica kubaca ibihimba by'umubiri kubanyuruza no kubashurashuza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni antonio guterres avuga ko amakungu atitavye uko bikwiye akamo yatewe ko gufasha amazinga ya karayibe aheruka gushikirwa n'ibihuhusi inyuma yaho perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika agendeye izinga rya puerto rico kwirabira ivyononywe n'igihuhusi antonio guterres nawe ategekanya kuri wa gatandatu kugendera amazinga ya antigua na barbuda hamwe n'izinga rya Dominique yasinzikajwe n'ibihuhusi byitiriwe Harvey Irma na Maria oni yateye akamu amakungu ngo atange miliyoni ijana na cumi na zitatu n'ibice icenda z'amadolari yo gufasha abahuye n'ivyo vyago ariko Guteresi avuga ko amafaranga yatanzwe ari make cane uravye ibikenewe turabandanya muri mexique abategetsi ba mexique bamenyesha ko ejo kuwa gatandatu batoye kuwa gatatu muri amabariya batoye ikiziga ca nyuma mu bibomoke vy'amazu yabomoyewe na nyamugigima yo ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kw'icenda um, amakuru uh, umukuru w'igisagara ca mexico angel manchera yatangaje kuri wa gatatu ko yisunze urutonde rw'abantu bari babuze atawundi muntu bizeye kuzosubira gutora perezida w'ico gihugu enrique pena nieto nawe yatangaje ko ibikorwa vyo kurondera abantu bihagaritswe hagiye gutangura gusanura ivyasambutse mwibuke ko iyo nyamugigima y'ibipimo indwi n'igice kimwe vya magnitide yahitanye abantu amajana atatu na mirongo itandatu n'icenda amazu ashika igihumbi n'umuna- n'amajana umunani arasambuka cane cane ku murwa mukuru wa mexico tugarutse muri afurika kandi abantu bashika cumi n'indwi barafuye abandi mirongo ibiri n'umunani baracaronderwa inyuma y'aho ubwato bwari butwaye abantu bashika mirongo itandatu bwibiriye mu mazi ya nigeri ntimuburaruka bushira uburengero bwa nigeria abajejwe gutabara abahuye n'ibiza muri nigeria bavuga ko ubwo bwato bwagonze umutumba w'igiti cari muri urwo ruzi yarwo hayi- hari- mu gihe imvura yari nyinshi muri ako karere
urakoze aloise kuri ayo makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo hamagarira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kwiza abanyagihugu inyigisho zo kwihanganirana mu budasa bwabo sindimwo ashikiriza ko leta izobandanya ikora uko ishoboye kose kugira igarukane icizere ku makungu kuri uyu wa gatatu yari mu nama nshingamateka kwerekana iby'ubushikiranganji bukurira ibiro vyiwe bwaranguye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka mugenzi wacu loje burikaneza aradushikiriza iyi nkuru ahejeje gushikiriza ivyakozwe n'ubushikiranganje umunani bukukira ibiro vyiwe gaston sindimwo yatanze amanota ayo manota ari hagati ya mirongo itandatu n'atanu na mirongo umunani n'indwi kw'ijana ubushikiranganje bw'umutekano bwahawe mirongo umunani n'indwi kw'ijana nibwo buza kw'isonga mu bwaranguye imigambi myinshi nayo buraba ibibazo vya yase bukaza mu kibanza ca nyuma n'amanota mirongo itandatu n'atanu kw'ijana umushingantahe sindimwo yavuze ko ubushikiranganje bumukukira bwakoze neza cane ugereranije n'ibihe igihugu kirimwo aho abahora bagisahiriza bahagaritse imfashanyo bamwe mu bashinga amateka nka gaton rwasa n'ubwo bashima bacafise akababakiye Mbereye ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati kuri ubwo bushikiranganji nashaka kubasaba hamwe no kwigisha inyigisho zo gukunda igihugu bongere ko n'akantu ko kwigisha abantu kwihanganiranira kuko bigaragara yuko abantu kudahuza imigambwe mu Burundi umenga biratuma baba bagira urwango hagati yabo gushika no kwicana bakicana ibi ndabivuga nisunze ibiba hirya no hino aho no muri iyi ndwi twaraye turangije hari umuntu yishwe muri komine mugina muri cibitoke kumvo nka mwenizo bene izo mvo ikigega ca mbere c'umukuru w'igihugu yifuza ko zituzwa muri izo nyigisho zo gukundisha igihugu no kwihanganira birimo ko ntushobora kwigisha gukunda igihugu utigishe kwihanganira tugasaba yuko aho duciye aho muciye twosaba kuko muri za nyigisho zo guhindura imigenzo no guhindura imico twofata yuko n'iyo ko eh, turazi neza yuko muri kahise abantu badasanga umugambwe batasangira batagendana byari urudubi turasaba rero nuko uno munsi muri iyo nzira yo guhindura imigenzo n'imico ivyo o- vyo guhariranira mu budasa bwacu tukamenya yuko turi bene umugabo umwe mu budasa bwacu dushoboye kuvyigisha kugira ngo tubigire umugenzi abandi bashinga amateka nabo babazwa n'ukuntu abafatanwa itonga barekurwa n'ubutungane ku bijanye n'ubushikiranganji bw'ubutungane abanyagihugu baridoga ko inkozi z'ikibi kenshi zirekugwa na cane cane nk'abafatanywe ibigwanisho bagasaba ko rero ubushikiranganji bw'ubutungane bwogira ico bukoze kuri ivyo bintu hariho nk'abantu bafatanwe itonga abo bafatanwe itonga akarorero katanzwe n'abafashwe bariko barakora amadolari televiziyo ikaza ikabamurika izanywe n'inzego zijejwe umutekano n'iransengema niko niyumvire hanyuma bakanavyemera atagahato mugabo bahitse mu bucamanza gatoye ngo parike yabarekuye aha igihugu gisigaye kirahomba gusaba nyakubahwa umushikiranganji ajejwe ubutungane ko yogikwirikira kugira ngo igihugu ntikize kirahomba gutyo yavuze kandi ikindi gicerekeye inkozi z'ibibi ziba zafatanye itonga ugasanga zarekuwe mbere ugasanga na ansetema hariho dysfonctionnement entre abapolisi bamufashe na le ministère public ugasanga ministère public kenshi tuyibajije ivuga yuko itaronse les éléments à charge kandi yafatanye itongo ivyo nibaza ko umushikiranganji w'ubutungane ico amaze iminsi akora agendera amasenari yose kugira ngo umuntu yafatanye itonga atazinderema zikenewe nibaza yuko umushikiranganji abijejwe abyumva kandi ariko arabikora turabizi umukenguza amateka martin interetse we hari ikindi cifuzo yerekanye igihugu c'ububirigi kirafise ambasade ngaha mu burundi mugabo uravye ukungene cigenza kiguma abagiserukira bagumana utudosiye two gushirimiza ukuzimu uburundi n'abarundi ngo biraba muri kazoza imigenderanire y'ababirigi igahagarara kuko ntitwobandanya tugira imigenderanire umuntu afise ambasade ngaha umenga aje kudora iyi nkuru mbi gusa kugira aze kutumanikisha muri conseil de droit de l'homme muri conseil de sécurité umenga nta kindi kintu bajejwe atari ukuduteranya n'amakuru gaston sindimwo asanga atawe vyotera uruhagarara yavuze igihugu c'ububirigi naje twivuga ko vyinshi byazwi biravugwa mugabo nuko jusqu'à présent nuteno kandi nabo nyene barabona yuko igihugu cifashe kandi n'ejo tuzokifata atangorana ikintu gikunze kugaruka mu nama nshingamateka na nkenguzamateka z'uburundi n'uyu munsi kitahaze mu kigobe ni uko amategeko yigwa yandikwa mu rurimi rw'igifaransa kandi abarundi benshi yerekeye batacumva abatowe n'abanyagihugu basavye ko yoshirwa mu rurimi rw'ikirundi eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika tuve mu burundi tuje mu rwanda umuryango w'umutama sebarinda leonard aba intarama mu karere ka bugesera yarabonye ivyitwa ko ari igitangaza aho inyuma yaho umuryango wiwe wasubiriye kubona umwana wabo nyirambabazi beata bari barabuze mu gihe cya jenoside aho yari afise imyaka ibiri samuvyara n'abo bivukana basubiriye kumubona nyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu E ci tengo a ringraziare particolarmente tre persone eh, che non sono qua, ma sono mio papà Giovanni, mia mamma Anna e mio fratello Gaetano.
aragira ngo ashimire abantu batatu batari hano ni papa wanjye witwa yohani mama witwa na uyu ni jeannette Ciapero ubwo yarageze iwabo ku ivuko mu murenge wa ntarama mu karere ka bugesera nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu aba mu gihugu cy'ubutaliyani jeannette yatandukanye n'umuryango we mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane musaza we twizeyimana vincent yabwira radiyo ijwi rya amerika uko baburanye n'umuvandimwe kuri twizeyimana ngo icyizere cyari gike cyo kuzongera kubona umuvandimwe wabo twatandukanye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane we n'umwana we w'impanga bavukanye muri mirongo cyenda na kabiri n'ubundi turi hariya i nyamata mu buhungiro na mushiki wanjye mukuru na murumuna wanjye unkurikira ubwo bari bane ah, bari hamwe na mama mu kiliziya i nyamata ubwo barapfa nyuma ya jenoside gato rero tu- twaje kumenya ko ari muri oruferina aho bita kwa mingeti papa yari yapfakaye kurera umwana w'imyaka ibiri byari bigoye mu gihe akibitekerezaho rero abagiye mu butaliyani twahise tubura irengero rye umuryango wa jeannette wakomeje gushakisha ko bazongera kubona umwana wabo ariko amahirwe agenda asigara aba makeya hashize imyaka cumi n'ibiri barabuze irengero rye nibwo batangiye kubwirwa ko jeannette yaba akiriho iyi nkuru igeze kuri jeannette ko umuryango we waba umushakisha ntibyamworoheye guhita yumva ko afite undi muryango nyuma y'uko uwo yari azi ari ababyeyi bamureze ageze mu butaliyani afite imyaka ibiri gusa twagirimana vincent musaza wa jeannette yemeza ko yahuye n'ibibazo bikomeye ashakisha mushiki we muri bibiri na cumi nibwo nabashije kubona imeri ye imeri imwandikiye arambwira ati ibyo umbwira ndumva ntabyumva icyo rero cyabaye igihe cy'uko numva ko koko bishoboka ko byaba atari cyo gihe ndavuga nti buriya niba ariho akaba ari we nanjye nkaba ndiho tuzabona muri uku kwezi kwa kane nibwo ah, nibwo yambwiye ati "Wa- wigeze kunyandikira umbwira ko uri umuvandimwe nari umwana sinabyumvaga ariko uyu munsi ndashaka kumenya inkomoko yanjye kwandikirana na musaza we si byo byonyine byatumye jeannette yemera ko afite undi muryango mu rwanda ahubwo byabaye ngombwa ko bakoresha ikizamini cya dn ise wa jeannette yatanze ikizamini na jeannette ubwe gikorerwa mu bwongereza maze ibisubizo byerekana ko jeannette ari umukobwa w'umusaza sebarinda leonare birangira agarutse ku ivuko nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu mu gitaramo cyahuje abo mu muryango wa jeannette abaturanyi babo uwari umwana atandukana n'umuryango we yagaragaje ko mu butaliyani ubu yahakuriye ndetse akaba yarashatse afite umugabo n'abana babiri umugabo yari yamuherekeje jeannette ciapero nawe yaragaragaje ko yishimiye kumenya umuryango mushyashya avukamo nyuma y'umuryango wamureze mu gihugu cy'ubutaliyani yari asanzwe azi yavuze ko kwemera ko afite undi muryango mu rwanda byabanje kumugora yabivuze mu rurimi rw'igitaliyani gusa asemurirwa n'abazi urwo rurimi Questo effettivamente è stato un viaggio lungo anche per me perché ehm, non ho veramente mai pensato che ehm, la mia famiglia potesse essere in vita e quindi questo è il motivo per cui non ho mai creduto alle parole di Vincent.
Qui, eh, ati rwose nanjye byarankomereye cyane nta na rimwe nigeze ntekereza ko umuryango wanjye ukiriho niyo mpamvu ntigeze nemera ibyo musaza wanjye yambwiraga
birashoboka ko hirya no hino hashobora kuba hari abana bameze nka jeannette kugeza igihe batarabonana n'imiryango yabo mu bajyanywe mu butaliyani honyine muri mirongo icyenda na kane uwahoze ari umuzamu wo mu kigo cyitirwaga umupadiri w'umutaliyani mingeti bwana harindi intwari yemeza ko muri mirongo icyenda na kane abana barenga mirongo itanu aribo bavanywe muri icyo kigo bakerekeza mu gihugu cy'ubutaliyani ubu bamwe baragarutse abandi ntibabashije kumenya imiryango bakomokamo asumta kaboyi ijwi ry'amerika intarama mu karere ka bugesera
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi ry'amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi ry'amerika umviriza ijwi ry'amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi ry'amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi tuve mu rwanda tuje iyarusha urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasigajwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yahoze icira imanza abakoze ihonyabwoko mu rwanda rwatanguje igikorwa cyo kwerekana amasanamu n'amashusho agaragaza ibyaha bikomeye byakorewe abana mu gihe cy'ihonyabwoko ibyo byaha birimo ubwicanyi ubwicanyi bw'agashinyaguro itsembatsemba ugufata ku nguvu abakobwa n'ibindi mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru urwo rwego rw'ishami mpuzamakungu onu ruvuga ko mu kwerekana amafoto n'amasanamu hashira habona inge n'abana bakorewe bakongera bagakoreshwa amabi mu gihe cy'ubunyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane mu rwanda ari uburyo bwo gukangurira isi yose kurwanya ibyo byaha rumenyesha ko ayo masanamu n'amafoto ari bimwe mu byatanzwe igihe imanza z'abagirizwa ihonyabwoko bariko baraburanishwa na sentare tpr urwo rwego rwasubiriye imwe mu masanamu menshi yerekanywe niyo ku isengero sainte famille iri mu gisagara ca kigali ahari urwibutso rw'abatutsi barenga ibihumbi icumi bahiciwe iyo sanamu yerekana amaborogo n'amarira y'abana babonye ingene abo bavukana hamwe n'ababyeyi babo bicwa hari amafoto yerekana imbere y'uko ubwicanyi buba n'inyuma yaho urwego rwa oni ruvuga ko abenshi bagizwe n'abana abagore hamwe n'abakiri bato bahiciwe ruvuga ko byatumye abatasize ubuzima basigarana ibikomere mu mitima maze hakaba hakaba n'abahahamuka ayo masanamu yakuwe mu rubanza rwiswe urwa tarsisi renzaho yatwara igisagara ca kigali akaba na koroneli mu gisirikare cy'igihugu muri iryo yerekanwa ry'amasanamu habonekamo kandi byabereye muri perefegitura ya kibuye ubu ni mu karere ka karongi intara y'uburengerazuba bw'u rwanda umwana w'umukobwa abonekamwo avuga ko yari afite imyaka cumi n'itanu mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane aho yakorerwa amabi avuga ko atari bwigera abona yiga gukurikirana ingene yari yahungiye mu bitaro byitwa mugonero mu nyuma we n'abandi bakobwa babiri bari kumwe bagafatwa ku nguvu n'abo yita ko arabicanyi bakozeho nyabwoko ayo masanamu nayo yakuwe mu rubanza rwiswe urwa mikaheli muhimana yahoze ari umuhanuzi aho hahoze hitwa muri perefegitura ya kibuye muri ako karere nyene herekanywe ivyashikirijwe n'umuganga yakora ku bitaro vya kibuye mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mu majambo yiwe uwo muganga avuga ko ico gihe abana b'abatutsi mirongo irindwi na babiri bari barokotse ubwicanyi bajanywe kuri ivyo bitaro avuga ko bari bafise imyaka iri hagati y'umunani na cumi n'itanu hanyuma abo bana barasohorwa mu bitaro ku nguvu baricwa urwego rwashizweho kurangiza imanza zasigajwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yahoze icira imanza bakozeho nyabwoko mu rwanda muri mirongo icenda na kane rurerekana kandi bimwe mu biganiro vyaciye ku iradiyo rtrm ruvuga ko vyari bigamije gukokeza ihonyabwoko ryakorewe abatutsi no kubiba ugwanko ibiganiro bishimikirwa ko nibihamagarira kwica abagore bibungenze kwica abana hamwe no kubaha ibigwanisho mu yandi mafoto n'amasanamu urwo rwego rwashize ahabona ivyashikirijwe na bamwe mu basirikare b'ishami mpuzamakungu onu bari mu rwanda igihe c'ihonyabwoko ubwa mbere umusirikare w'ipete rya major yigana ingene yiboneye ibiziga vy'abana bari banizwe mu misozi mu burengerazuba bw'u rwanda uwo musirikare avuga kandi ko ku nshuro ya kabiri yashitse kuri paruwasi ya gikondo mu gisagara ca kigali mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane agasanga akayira kaja kuri paruwasi kuzuyemwo ibiziga vy'abana nayo mu isengero ubwaho agasanga hariyo ibindi biziga vy'abana barenga ijana na mirongo itanu ubwo rwego rwashizweho kurangiza imanza zasigajwe na tpr rumenyesha ko ayo masanamu n'amafoto yerekanywe ari make cane ugereranje n'ivyaha vyakozwe gusa urwo rwego ruvuga ko ari ikimenyetso kigaragaza ko agateka k'abana kahungabanijwe bikomeye rugatera kamo amakungu hamwe n'imigwi igwana ko yokwama yitwararika gukingira abana naho hoba ari mu gihe c'intambara inyuma y'imyaka mirongo ibiri sentare mpuzamakungu yashiriweho u rwanda tpr yakiriye izo manza n'ibirego yaburanishije abantu bakomeye mirongo icenda na batatu bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko abantu mirongo umunani na batanu muri bo bagiriwe n'ivyaha barahanwa mu gihe abandi cumi na bane barikuwe kubera bejejwe canke barangije ibihano baciriwe pye clave niyo nkuru yarusha kubwijwi ry'amerika tuviye rusha tugaruke mu burundi abarimyi bo muri komine gihanga bahora barima ku nkengera z'ishamba igishamba cimeza ca rukoko barashima ko bagiye gusubira kurimirayo ni nyuma yaho buramatari w'intara ya bubanza amenyesheje ko bagiye gusubira kurangurira ibikorwa vy'uburimyi muri iyo micungararo ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka ico kibanza cari kimaze igihe ari umuziro ku barinyi bo muri komine gihanga no mu micungararo kiri hagati y'ibarabara rya bujumbura c'ibitoke n'ishamba cimeza rya rukoko buramatari w'intara bubanza irimwo iryo shamba cimeza yafashe ingingo yo gusubira kurekurira abarimyi gusubira kurimira muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine gihanga tarisise niyo ngabo yibutsa icari caratumye abo banyagihugu batarekurigwa kuja mu rukoko baragenda kurima bagaca barengana karibi bakamanuka gushika indani mu rukoko aho naho bashika ntiharimwo ndaguha akararo hano bita mu kimira abasore nuko rero ubu mwanya turiko turavugana twavuganye kandi n'abasirikare basanzwe bacungera umutekano ngaho onye muri iryo shamba bo nyene baravuga bati ingorane twebwe dufise si yuko abanyagihugu binjira kurima aho barekuriwe ingorane dufise ni umunyagihugu arengana urubibe rw'ahategerezwa kugarukira abari basigaye baraba mu rukoko nk'ibwishwa bashima iyo ngingo yo gusubira kubarekurira kuja kurima ku nkengera z'ikibira ca rukoko uno yahora arimira aho mu rukoko hafi y'ishamba cimeza yibuka ivyo yatakaje igihe bafatirwa ingingo yo kudasubirayo iyo ngingo yafashwe ivyacu twari twarimiyeyo vyeze ibindi bigira vyere mbere vyinshi ubu u byaramaze no kuborerayo twe rero tukibaza tuti none igihe mu rukoko harihe intambara zikomakomeye z'imigwi yaho rigwana n'abasirikare ba leta indege hejuru abasirikare hasi k'abanyagihugu binjirayo bagasenya bakarima ariko uyu munsi turi mu gihugu kirimwo umutekano ntangere hakaca hasohoka ingingo ibuza abantu kuja kurimira mu rukoko twebwe twumva kumengo na gahotoro ahubwo leta yohindura bakumbure abarimyi bo muri komine gihanga bagiye gusubira gusohora isuka bakaja kurima mu kibanza kiri hagati y'ishamba cimeza rya rukoko n'ibarabara rya bujumbura c'ibitoke bafise ico basaba bashikiriza zimwe mu ngingo mperekeza z'iyo ngingo yafashwe zotuma ivyabaye mu mezi aheze bidasubira nibatume baraba iminsi ifate nk'itatu mu ndwi yo gukurikirana indimiro ziriyo no gukorerayo izindi indimiro ziteza imbere igihugu no guteza imbere ingo n'imiryango hanyuma rero ico onya ndibaza ryoba ari iterambere rimwe mu materambere baba bariko barateza imbere abanyagihugu bo muri komine ya gihanga n'abanyagihugu dufate begereye ico kiyaya n'abandi bava kure bagikoreramwo ukugira bikunde abo bantu biyoruganize kuko ibigiye inama ngo bigira imana buramatari w'intara bubanza abwira abagiye gusubira ku bikorwa vy'uburimyi muri ico kibanza kiri mu burengero bwa komine gihanga bimwe mu vyo bategerezwa kwisunga tugasaba rero vy'ukuri abenegihugu uno munsi twavuganye na musitanteri turavugana eh, n'umukomanda w'abatayo bajejwe abasirikare bakorera aho ngaho muri ico gice ko bagenda bakerekana akarimbi aho gace tugasaba ko ata mwenegihugu yohirahira ngo harenge kuko uzoharenga azofatwa nk'inkozi y'ikibi niyagira isanganya rero ntazohave arira turaba iyo ngingo yo kurikurira abarimyi ifashwe inyuma y'amezi atatu kurengana ibarabara rya bujumbura c'ibitoke ari umuziro mu nama y'umutekano yabereye igihanga irongowe n'abashikiranganji batatu ba leta y'uburundi uw'umutekano wo kwivuna abansi n'uw'intwari yo hagati mu gihugu bashikirije ibintu bibiri byari byatumye kuja mu rukoko bihagarikwa umutekano wari umaze igihe uhungabanywa n'abitwaje ibigwanisho bazananye aho mu rukoko n'isamburwa ry'iryo shamba cimeza rya rukoko bavuga ko ryari ku murindi udasanzwe muri komine gihanga y'intara bubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ubu noho ni umwanya wa siporo n'imikino tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu fidel niyongabo
urakoze oriyane amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo turavuga ku nkino zo guhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka uza mu gihugu c'uburusiya inkino rero zisoza uguhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka uza mu burusiya zizobandanya muri iyi ndwi mu turere dutandukanye two kw'isi mu karere k'iburaya mu nkino ziza kuba uno musi wa kane mu mugwi C Azerbaijan iza gukina na Republika y'Abacek Norvege iza gukina na San Marino mu gihe Ubudagi buza guhura na Irlande yo mu buraruko mu mugwi E Pologne iza guhura na Armenia Denmark iza gukina na Montenegro Kazakhstan iza gukina na Romania mu mugwi F Ubwongereza buza guhura na Slovenia Malta iza gukina na Lithuania Ecosse ikine na Slovakia ku munsi wa gatanu mu mugwi D Georgia izokina na Pays de Galles Autriche izokina na Serbia Iran izokina na Moldavi mu mugwi G Israel izohura na Liechtenstein Ubutaliyano buzokina na Macedonia mu gihe Espanye izokina na Albania mu mugwi E Croatia izokina na Finland Kosovo ihure na Ukraine mu gihe Turkiya izokina na Iceland mu nkino zizoba ku munsi wa gatandatu mu mugwi H Bosnia Herzegovina izokina n'Ububirigi, Gibraltar izohura na Estonia, Ubugiriki buzokina na Chypre, mu mugwi A Usweda uzohura na Luxembourg, Bielorusi izokina n'Ubuholandi, Ubufaransa buzohura na Bulgaria. Mu mugwi B Letonia izokina n'amazinga ya Fero, Ubuswisi buzohura na Hongrie, Portugal izokina na Andorra. Hari n'izindi nkino zitari nke zizoba ku munsi w'Imana mu karere k'iburaya. Inkino za nyuma zizosozera zizoba ku munsi wa kabiri mu karere k'iburaya radiyo ijwi rya amerika i washington dc duherehereze mu karere ko muri amerika mu bumanuko aho mu nkino zisoza ugugenerwa kuja mu gikombe c'isi yose co mu mwaka uza mu burusiya ziza kuba uno musi wa kane bolivia iza guhura na brazil venezuela iza gukina na uruguay argentine iza guhura na peru shiri ihure na equateur mu gihe colombia iza gukina na paraguay mu nkino zizoba ku munsi wa kabiri w'indwiza ari nazo zizosozera uguhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose mu karere ko muri amerika mu bumanuko uruguay izohura na bolivia peru izokina na colombia equateur izokina na argentine brazil izohura na shiri mu gihe paraguay izohura na venezuela aha niho hagarukiye amakuru twari tubafitiye y'inkino muri iki gitondo
harakoze mugenzi wacu yadushikirije amakuru ya siporo n'imikino aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha kuri mikoro ya washington dc mwari kumwe na oriane tangishaka yarateramije ibiganiro amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na aloise bigirimana turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na Fasil Gebeyehu adufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije tubifurije umunsi mwiza naho mu kanya kari imbere mu yandi makuru y'iradiyo ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.